my people, this one a big gbege o titi wasiu ayinde wife don vex come outside say olori badirat leave my husband alone for me o if you no leave am anywhere wey i for take see you i go draw you for ground like baby hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video and if you have not subscribed what are you waiting for subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities so guys let's get into the video those of una wey na no know Wasiu Ayinde Wasiu Ayinde na Yoruba musician wey be say the same Fuji and those of you? wey na no know Olori Badirat Olori Badirat na Aláàfin Ọ̀yọ́ ex-wife. So my people, Titi don't come outside, don't vex. Titi na Wasiu Ayinde wife. He say Badirat, he don't dey hear the news tey tey. Say people dey tell and say Wasiu Ayinde dey date Olori Badirat. Say she know they believe say because the woman go where where that time. When be say a lot of people they come meet until he come catch them together. Say ah say now she don't come catch dem togeda say even though wasan dey one dey date no be say me make wasan dey come go they date I laugh on your wife say this one abomination say she no go feel grief. say wasan they feel they date other women she know they talk. say wasan they no say she they responsible and she know they talk about she never want dey accuse her husband or make she hear hear something for outside make she confront her husband say why you do this why you dey date that person because your husband dey dey care about him. He say but for this one wey be say Wasiu Ayinde go come they date Aláàfin your wife wey be say Aláàfin your ex-wife say it e no possible say Wasiu Ayinde he make it just go choose another person say make it they date Badirat e no possible say make Badirat live in husband alone No oh. say because if Badirat no live in husband alone which he she go use Badirat to take see Body badirat no go like herself say for all men wey dey for this life body badirat no see another man again Now only her own husband wasiwa e dey na badirat come see say he go come carry nyash go give say if baba no fit they do and well Now be say now im own husband will be say im husband will be say they dey certify am na be say now. Olori Badirat won't turn your own husband back against am. He say e no possible. Say was saying they in, she na person will be say she no they jealous. He say but me was saying they can't go they go out with that Badirat say because Badirat get very fine body and again Badirat go make Wasan they forget will be say Wasan they no can they take care of him like before and the way Wasan they will be say if you don't go travel come by don't go uh, perform for when they call am for event come back he go come home direct e say ever since when we say e don dey hear rumour say was saying they the date badirat like this. say since ever since then like this. dis was im they know they give up attention. ten tion again too much but me call the reason say but na you grant interview that day titi say was Wasayinde and eh, a very good man she dey give you e dey give you attention say you no dey care for what people say why be say na bad at home come dey dey different bad rat no be the first person wey be say wasan dey go dey cheat cheat on you with e dey wasan dey dey do different women no be only bad rat why you no go fight all all those one why be say na only bad rat because na you talk say as long as say you no carry the woman come house but you no carry bad rat come meet you for house now Now you toss as long as inside dat interview Now you tok say as long as say eh, bad eh, you no carry any woman come house say you are okay with it because wasan ide is a very caring man an honest man anywhere when i go for event events, say na so e they praise you now so they always give you respect e never one day when we say disrespect you for public say you know they feel they go anyhow party because of say wasan ide you they give am respect so why be say why be say na only bad rats Now you come go the face why you no go face the rest why because why why the rest people they will be say they see the friend was wasline dey too mean you no know all those one all those one their power your power no reach their power Now only bad rats Now you go fit face because you know say all those one maybe you just dey chop dem they leave them. say e be like say you won't come marry bad rats and you don say no e not go possible because the way you take they see the relationship say the relationship can't be like say na marry body rat and was wasu they won't come marry and now now since and now you come outside come tell us for interview say you know they monitor your husband but dis one wey you they do now now monitor Now monitor because now you talk say was saying they know dey carry woman come out saying a very caring man now now you come see dey come outside now come they tell us say was saying they no dey caring again o say e dey date me, make badirat leave your husband alone but you yourself collect the, the man for another person hand now you take am for person hand too Now person I was saying they fair marry before he marry you so now so e be dis one wey dey say make badirat leave your husband They not be only badirat they chop your husband dem many dem many why you say now only badirat now you dey pick you dey tell badiga say if uh, the alaafin you no fit dey wash the under the alaafin oyo no fit dey do am well say make you e go look for another man badiga no tell you say no fight badiga na your husband na he go toast bad rat na your husband na dey run follow bad rat na your husband na say him love bad rat no be bad rat fault so if you wan fight fight your husband no fight bad rat no go dey talk say you go dey disgrace bad rat anywhere wey you go e no good like that Now your husband now you go want for house no be bajirat you go dey fight up and down They say anywhere wey you for see bajirat you go tear him cloth you go naked them. no they no they do things like that. Now your husband now you suppose carry enters maybe say you eh, you suppose not the thing wey you suppose do to run. now i don't need to talk am for here so may you leave bajirat alone so my people Mina, let me know what you think for the comment section. I go like to end the video for here. And if I never subscribe, mina subscribe so that I not go miss any celebrity gist way I they upload. On a bye bye till I come on away next time. Bye guys. See you guys in my next video. Bye guys.